Hello, my beautiful and wonderful people. Welcome to Bosekonans TV. Today is your first time of coming across my channel. Please don't forget to subscribe and share this video. Like and share. Please. Thank you so much for those that are going and coming back. You are blessed in Jesus' name. My correct people, I don't come with another gist right now shebi una see pictures wen e dey there hmm no be small thing wen e dey happen for palace una no go see i no eh, see oloritobi philip picture here maybe e go dey for thumbnail for there so my correct people, i don land i don show for this video wey i wan do so so my correct people, wen i say olori elizabeth and caviarcy Kabiyesi say tell somebody say Olori Elizabeth na very quiet person. E no dey make trouble. You understand? So my correct people, make we dey watch this video dey go. Leave your comment after you don watch am finish. You understand my people. my correct people, my first time when i go hear wetin caviarcy talk, when he tok say the people wey dey make am dey happy wey no they make wahala na he said, na olori ashley and uh, olori elizabeth He said, na they make and they happy for palace He said, na no they give and wahala He said, the wahala of these people. He said, they too much wahala of uh, eh, care. wahala of uh, ah They know they talk about marian again said they are wahala too much even olori toby philip e get wahala too e say dia wahala too much e say but queen um, queen uh, uh, ashley say olori ashley and uh, olori elizabeth e say dem no dey give am wahala but make una no forget say olori elizabeth dey queen ashley dey stay na uk dey stay you understand e no dey quick come e dey stay because of say according to the gist wey we dey hear say her pikin dey for school so guys make we dey lis ten dey go my correct pipo shebi una know say runke na very troublesome person dr elizabeth dey say she dey her own you know say dr elizabeth na very quiet person e no dey talk to person e no dey make wahala she dey very calm she dey do her own things you understand before before when she just come she dey near e dey near uh, wetin be name maria ah, e dey near dem so e be like say according to wetin we dey hear kabiyesi come tell am say make e no dey near dem say dem be bad people so e come dey dey her own if e finish if e time reach e wan go e get wetin e wan go do for scotland e go go but e dey always dey dey her own oh, e no wan wahala becos e still even get pipo wey e dey with am e get pipo wey e dey with am for there so my correct pipo na dem say right now olori mariam eh, no olori runke na im don go dey find her trouble as she sit down dey do her thing o na know say runke dey look for wahala well well runke na troublesome person na troublemaker nobody wey no dey find am trouble na irukena go find olori elizabeth trouble olori elizabeth wey dey very very calm and quiet You no dey talk make una lis ten. my correct pipo shebi una know say runke sabi gossip well well as una see am so when she don old dry we know say yes everybody don old yes every year na Who person dey hold you know like her own now she dry like boga for there na she don come out now come begin go dey make wahala with uh, olori elizabeth wey be say olori elizabeth because she say uh, kabiyesi because of olori elizabeth the time when she never come kabiyesi no dey behave like that i don't understand runke everybody na runke they follow they make wahala today runke will be your friend tomorrow runke will do you wahala i don't know why she want marry See, at the end of the day upon all the winch wey dem gather dey wey dem gather be at the end of the day my people na runke na him be the winch for that palace you understand na na she be the winch you know say if man don't too marry plenty wife he go go marry winch na ebi be room care own now see wahala wey dey happen for palace di tin sef dey shock me no be small tin now now olori runke now e don go find olori elizabeth e don go find im e wahala una know say dat one no dey talk at all so i believe say dat one go show am pepper eh no be small imagine o imagine wetin olori runke go dey ask um queen elizabeth say wetin she gain for everything wey she dey do e say why e no know why kabiyesi dey treat dem like dat because e no know wetin olori elizabeth gain for inside but why kabiyesi come dey treat dem like dat e say she no understand she no know e say make i make olori elizabeth make e ask make e answer am say wetin she dey tell kabiyesi why e be say na her side na im kabiyesi come dey look be kabiyesi no come dey mind dem again of course because she's very calm you understand she's different na im eh, make am kabiyesi no dey near una you wey be market woman you wey dry like boga fish you no be woman sef i no know wetin you be be like wood you understand i dey talk to runke o oh. na runke i dey yab so runke wey be like wood na im dey find how dem go take talk with am she's too dry now she's too dry i don't know carry wetin Carry kabiyesi your flirt flirt i don't know Your just begin the. i don't know how Carry kabiyesi take come fall in love with that kind person when he dry like that like boga I know that this room can. Eh, sometimes eh they say the how they dey speak that english say na dis thing na im dey make noise pass The fastest abi wetin dem dey call am the the the noise makers People wey dey make noise you understand dem no be anything. dem don tell am now wetin you gain all the whole wahala wey you follow queen naomi dey do everything now upon all say wetin you come gain for inside dem say na olori elizabeth na im dey ask am o say runke why you dey make trouble with me the old trouble now when you don make with queen naomi all oh, all of them now upon all na wetin you come gain for inside because that time when e dey tell you say the mistake when he make na lori elizabeth dey tok mistake when she make na was coming together coming coming to you you know that first time when olori eh, eh, elizabeth come he come go meet he come dey deal with eh, e no know gonna deal with uh, olori runke and uh, Maria. she no know before you understand she didn't know that they are they are very bad you no know say dem dey very bad so na that thing now na be the greatest mistake wey she do wen she dey find time wen e go take rectify everything my people. my people, do you guys know that runke was actually insulting uh, eh, Olori Elizabeth. So that one come sit down, They ask and say, "What is going to be the color of your problem? Why are you behaving like this? Why are you insulting me? What did I do to you? He said, "What did I do you? What did they make you They insult me? I don't buy anything from you. I don't take anything from you. Me and you know, we no get the thing where we did. So what wetin come make you now? You sit down, sit down now you dey be you dey insult me wetin be dat say wetin him do am wen e come sit down say na him matter now na him wan come dey arrange dey go no she no even understand why runke dey make trouble i don tell you runke is a troublemaker so people wey no know before make una know today say runke he like trouble well well you understand na after trouble na runke her second name na trouble my people, make una watch this video leave your comment god go bless una